radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venusite nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi ikibazo cy'ibitoro kirakomeje ku buryo bamwe batagikora imirimo y'abatungaga tumudandaza mfuni misama alimentation ibintu vy'ifarini kandi n'ifarini yaduze kubera igitoro muga nk'ubu maze indwi yose ntakora kubera imodokari yanje irahagaze umucuruzi wavuganye n'ijwi ry'amerika muri afurika y'epfo ishyaka umukonto weshyizwe rya jacob zuma wahoze ayobora icyo gihugu riravuga ko rigiye kwinjira mu mpuzamashyaka itavuga rumwe n'ubutegetsi intumwa z'ibihugu birenga mirongo cyenda zitabiriye inama ya mbere yagutse yasuzumaga uburyo intambara imaze imyaka ibiri hagati y'uburusiya na ukraine yarangira burundu mu burundi ikipe ya rukinzo yatwaye igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu itsinze flambo du centre mu mukino wa nyuma witabiriwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Diane nini nahazwe amakuru yacu turahere ku vy'umutekano muri afurika habagwanyi b'ishami ry'intagondwa z'umurwi wa al qaida wiyitirira idini rya kisilamu ryitwa jama nusrat ul islam al muslim biganze igitero bemeza ko cahitanye abasirikare ba burkina faso ijana n'indwi ishirahamwe nyamerika site intelligence group rikurikiranirana hagufi amakuru ajanye n'imigwi y'iterabwoba rivuga ko ico gitero umugwi wakigavye kwa kabiri w'indwi iheze mu karere kitwa Masira kegeranye n'umupaka Burkina Faso ihana na Niger. Iryo shirahamwe Nyamerika ribandanya kuvuga ko abarwanyi b'uwo murwi bigaruriye ako karere ka Masira. Leta iramutswa abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Burkina Faso yase kugira ico ivuga kuri ano makuru yagiye ahabona ejo kwa Mungu. Aya makuru asohotse mu gihe mu ndwi iheze hari amavideo yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikambi ya gisirikare yo mu karere kavugwamwo ico gitero ikikujwe n'abagwanyi hamwe n'ibisa ibisasu biremereye muri ayo masanamu harimo kandi ayerekana abasirikare indwi bo muri burkina faso bari bafashwe bugwati n'abarwanyi itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters dukesha ino nkuru ntiryabashije kugenzura niba koko abarwanyi bari muri izo videwo arabagavye igitero co mu ndwi iheze ibitigiri vy'abasirikare ba burkina faso baba baraguye muri ico gitero bikaramuka vyemejwe ko ari ijana n'indwi iki gitero kizoba kiri mu bihitanye abasirikare benshi muri ako karere kageramiwe we n'imirwi y'iterabwoba irimwo yishamikiye kuri al qaida na icc tukivuga ku vy'umutekano muri afurika umwungere wa ekleziya katolika papa francisco ahamagarira indongozi za repubulika demokarasi ya kongo n'amakungu gukora ibishoboka vyose intambara izingamitse intara ya kivu ya ruguru n'ubuseruko bw'ico gihugu igahera burundu mu gisabisho ciwe ca angelus cejo kwa mungu papa francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimwo ukraine israel palestina sudani myanmar ariko vy'umwihariko avuga ko kongo imuhangayikishije
compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il mio appello alle autorità nazionali
muri ico gisabisho papa francisco yavugiye mu kibanza acitiriwe umweranda petero aha ariko agira ati amakuru y'ubwicanyi bubabaje bubera mu buseruko bwa kongo abandanya kudushikira ndasabye nshimitse indongozi zo ku isi yose n'iza kongo gukora ibishoboka vyose kugira ngo urugomo ruri muri kongo ruhagarare ndasabye nshimitse ko abasivile bakingirwa
e per la salvaguardia della vita dei civili.
papa francisco muri ico gisabisho yabandanije kuvuga ko abariko bagwa mu ntambara za kongo barimwo abakirisu ari abamaratiri tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei sono martiri umwungeri wa ekleziya katolika papa francisco agize ico avuga ku mutekano wa kongo nyuma y'uko abagera kuri ndwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ku munsi wa gatandatu abakoze iyo myerekano yabereye mu gisagara ca butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umurwi wa adf wiyitirira idini rya kisilamu mu bice bitandukanye vya kongo ivyo bitero birimwo ico mu ndwi iheze cahitanye abarenga basaga mirongo ine bo mu kigwati citwa mayikengo n'ico mu ndwi yindi yabanjirije iyiheze cahitanye abarenga mirongo umunani bo mu ruseruko bwa kongo ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye dutandukire ubu naho ayavugwa mu vya politike duhereye muri afurika y'epfo umugambwe umukonto wesinzwe wa jacob zuma yahoze ari president w'ico gihugu watangaje ko wemeye kuzoja mu nama nshingamateka nshasha ku munsi wa gatanu umukonto wari wanse kuja mu nama nshingamateka uvuga ko umugambwe anc w'ivyo amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuri uwo munsi wa gatanu naho president cyril ramaphosa yatorewe mu manda ya kabiri biciye mu matora y'abashingamateka umugambwe umukonto wesizwe wavuze ko wahisemo kwinjira mu runani rw'imigambwe mito mito itavuga rumwe n'ubutegetsi irimwo uwitwa aff na udm kugira ngo ushobore guhangana neza na anc hamwe n'iyemeye kuja muri leta y'ubumwe iyo irimwo umugambwe da uguriyemwo abazungu umukonto wesizwe wa jacob zuma ubandanya kuvuga ko wemeye kuja mu nama nshingamateka inyuma y'impanuro wahawe n'abawuburanira kandi ko kuba wemeye kuja mu nama nshingamateka bidasigura ko uhevye kuzobandanya witwarira anc muri dosiye y'amatora wemeza ko waranzwe na twasorobo umugambwe wa jacob zuma yahoze atwara afurika y'epfo waje mu kibanza ca gatatu mu yaronse amajwi menshi mu matora yo mu kwezi kwa gatanu ku bibanza amajana ane biri mu nama nshingamateka ya afurika y'epfo umugambwe umukonto wesizwe wa zuma uzofise ibibanza mirongo itanu n'umunani umuvugizi w'uwo mugambwe akaba yabwiye amenyesha amakuru ko uko umugambwe wabo wagiye mu runani rurimwo imigambwe yanse kuja muri leta y'ubumwe bizotuma urwo runani rugira ibice mirongo itatu kw'ijana vy'intebe ziri muri amashinga amateka ya afurika y'epfo umugambwe wa anc twibutse ko wahisemwo inzira ya leta y'ubumwe inyuma y'uko vyanse ko uronka amajwi awufasha kugira ubwiganze mu nama nshinga amateka biciye mu matora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu
urakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya amerika humvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ariko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma naho ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishyirahamwe rya bamwe mu banyarwanda baba muri canada kongere rwanda du canada ryakoresheje ikiganiro mpaka mu mpera z'icyumweru gishize ku myaka mirongo itatu ishize jenoside yo mu rwanda ibaye mugenzi wacu tim harris ishimwe yavuganye na pierre nkiramubanzi uhagarariye iryo shyirahamwe atangira mubaza icyo ikiganiro bakoresheje cyari kigamije intego yacu kwari ukureba imyaka mirongo itatu ishize n'amahano yabaye mu rwanda n'ukuntu abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka mu kwezi kwa kane dukoze misa yo kwibuka wa gatandatu igihe indege ihanuka kuko ariho byatangiriye tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda baba hano muri canada n'inshuti zacu zikunze gukurikirana ibibera mu rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka mirongo itatu ishize aya mahano abaye ni iki byatwigishije ni iki byadufasha kugira ngo abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi budashira birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politiki bivanze none abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho mateka y'u rwanda n'ibihe twari dufite abadufashaga kuganira batatu batatu harimo umunyamakuru w'umwongerezakazi witwa Michaela Long yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa patrick karegeya muri afurika yo hepfo ariko hari n'izindi mfu zidasobanutse yagiye areba adusobanurira n'ukuntu yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu wari ukomeye nka karegeya akuriye ubutasi bw'u rwanda hanze bamwishe nk'uko bamwishe kuriya ubwo hari n'umwarimu wo muri univerisite duke univerisite muri caroline du nord witwa stephen smith yahoze ari umunyamakuru wa liberasiyo ikinyamakuru cyitwa liberasiyo mu bufaransa n'icyitwa romonde akaba yarakurikiranye cyane intambara yo mu rwanda kuva igitangira muri mirongo cyenda kugeza bica impunzi muri congo baravuga ati ngewe ndeba ibyabaye ntabwo ngendera ku marangamutima hanyuma uwa gatatu yari paul rusesabagina abantu bose bazi yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu mbega igifungo cye cyari kimeze ku buryo mbega wumva rwose bubabaje cyane abantu ukabona mbega muri muri sare harimo ndavuga mu gifaransa emosiyo wowe Pierre nkina mubanzi niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho hari ibintu mubona kimwe ni biki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukaniye mu myumvire urebye ibyinshi tubyumva kimwe kuko urabona nk'ibyo by'ubwicanyi mikael yavugaga hano hano muri canada dufite ukuntu ingoma ya kigali yohereza abantu b'abanyeshuri ariko atari abanyeshuri nyabo ari abantu baje nko kureba ukuntu abantu bita opozisiyo cyangwa barwanya ubutegetsi mbega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radiyo kanada rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho stefan smith umwarimu wo muri univerisite nawe we akora ubusesenguzi iyo umuntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyangwa ntimutumvikane nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenza dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu rwanda haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana urumva hari nk'abavuga bati twebwe wenda dufite nk'ingabo nibyo tubona bariya abanyakigali bumva ariko ugasanga twebwe benshi twe twikundira ibintu bigendera mu mahoro naho nko ku bya paul rusesabagina akavuga ati ngewe nanga intambara ati nubwo nkunda kurwana nkunda kurwanisha amagambo mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka mirongo itatu n'abari munsi yayo mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe ubwo ndavuga urubyiruko icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko abana bafite imyaka nka mirongo itatu n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa no kuba umuntu kumva ko uri umuhutu undi ari umututsi ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva bo rero bumva u rwanda bashaka ari u rwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva ari byo tugomba kubatoza ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana aribyo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nk'aho byabananiye kuko niba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi ni uko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku rubyiruko ariko no ku bantu bakuru mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mwongere muhuze abanyarwanda niba ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho bizagerwaho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko martin luther king yajyaga abivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitabo ibyo muzashira mwese nk'imbwa Pierre nkina mubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika mwakoze cyane
mu burundi ikibazo cy'ibitoro kirakomeje ku buryo bamwe mu batuye mu makaritsiye yo mu nkengero z'umujyi wa bujumbura bagenda n'amaguru kugira ngo bagere mu murwa mukuru w'ubukungu abandi bavuga ko imodoka zifasha mu gushyingura bitabye imana zitakiboneka kubera igitoro cyabuze inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye kuva mu ndwi heze kuronka imodoka zizunguruza abantu zibakura mu makaritiye zikabatwara mu gisagara canke zikibakuramwo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye aha naho isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura mu karitsiye y'icenda mu ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikibunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu umwe wese arihisha uko ashatse ntawumenya icyo yisunze hari n'igihe batombora hagaca ikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe iyo nayo kwihurira si uwo ari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafite bityo mu modoka ihava ibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati ishyikiye yacu dukurikiye indirimbo y'imana babanje kuva mu buterere bamaze kuva mu buterere hatugiye kuyiye nubwo hari abibaza ko baborewe aba basore bavuga ko imana ari ibashoboza kugenda urwo rugendo rwo kuva muri zone ya buterere bagashika mu gisagara n'amaguru twamaramaye ko ariko turaririmbira umwami wacu twabanje rero twabwiririganye twatuze niyo tugiye kandi ko atari we ntitwokwifana nk'ahari hose ngo dushobore kuwutsina tutari kumwe n'uwo mwami wacu akaririmbo rero kagaterana nyine washimitse uku kugenda n'amaguru ku kubura imodoka zibunguruza hari abavuga ko bibononera akazi kabo ka misi yose kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku masitasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mw'ibarabara yidoga avuga ko yahora agaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe tumudandaza mfunumisa mu marimantasiyo ibintu by'ifarini kandi n'ifarini yadutse kubera igitoro muga nk'ubu maze indwi yose ntakora kubera imodokari yanje irahagaze twisaba ko turi kurakoresha hanyuma kurarya uriko urumva abana bariko bariga bararya cyakoze hari ababona ko ikena ry'igitoro riza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye nubwo ikibazo cy'abana bari mu ibarabara ari kirenga abandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu hama ngo aje ku ishuri azashaja mu ibarabara umva ko ari ikibazo kitohoroshe ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro igitoro kitariko kiraboneka ubu nta muntu akiduga ngo aje iwabo mu rubanza hageze naho tubura n'imodoka zitujana guhamba abacu bavuye fatari ingorane abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka bagasigara bahanganye n'izindi ngorane none ko ari umuvyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingene abanyagihugu twoshobora kwideplasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko tworeka abana baja mw'ibarabara umunyeshuri ubu ari mu bibazo atafunguye saa sita ntafungure mw'ijoro ejo bukeye ntaja kw'ishuri na n'abana bacu bagiye kuba bande dusabe ko igitoro cyoboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza yaba abato bato yaba n'abakuru twese mbona dufite ingorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese umwigeme Giseline Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro coboneka kugira ngo ugwaruka rwihangiye imirimo kubera akamo k'umukuru w'igihugu nirukore ruhomba leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko vyoba vyiza twese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye ikena ry'igitoro riramaze imyaka ibiri irenga ico gihe cose umuyobozi mukuru w'ishirahamwe regidezo rijejwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze yamaze kuvuga yizeza ko ikibazo c'igitoro cakemutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira akirindiriye hagati aho abategetsi b'igihugu bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ari uko habonetse ivy'igihugu kidandaza hanze yaco mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ivyo bidandazwa vyo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nyimba iza yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira urakoze Thierry vendayishimye mu kanya turajya ku rubuga rw'imikino mu burundi ikipe ya hukinzo yarayitwaye igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu itsinze flambo du centre mu mukino wa nyuma witabiriwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye n'igikombe cya mbere iyo kipe itwaye nyuma y'imyaka umunani igeze mu cyiciro cya mbere dizire hatungimana edini bibona niwe yahaye uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi igikombe cya mbere ku gitsinda yatsinze mu mwanya w'agasunuzo ku munota wa mirongo icyenda na kane ku kibuga ingoma igiteka ku mugwa mukuru wa politiki ni mu gihe flambo du centre yakinira imbere y'abakunzi bayo yanganye igitsindo kimwe ku kindi na rukinzo kugeza kuri uwo munota mibura bubakar amenyereza uwo mugwi ntiyumva ibyamushikiye ndaryohewe cyane kuko ni ibitangaza imana ihuriye ntabyo nari niteze abandi bashimishijwe n'iyo ntsinzi ni abakunzi b'umupira w'amaguru baba mu gisagara cya bujumbura bamenyeshejwe igihe amerika ko kubona uno mwaka uburundi buzose kwigwa n'imigwi ibiri yose mu gisagara ca bujumbura ibyaheruka haraheze imyaka itanu ari byo kwishimira bati ibikombe vyagarutse kwa ba nyiravyo kari akanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara ca bujumbura igihe nticyari gito nticyari gito tubonye ibikombe byose bikinirwa muri shampiyona y'uburundi bigenda mu migwi yo hagati mu gihugu uyu mwaka rero akanyamuneza ntikashobora kubura reka tugire n'icyizere cy'uko uwo mugwi wa rukinzo na vitaro bizoduserukira neza zigashika kure mu nkino mpuzamakungu bazokina baserukiye igihugu c'uburundi ubu rero ni ikintu gihambaye cyane ikintu gihambaye ni ikintu cerekana yuko burya urutugu rurakura ntirusumba inzozi abanyabujumbura urabona ko babyijukiye kandi urabona ko babishaka kandi ubundi nizere neza yuko n'ibindi bijumbura bizohora biza tu kuri kwami hakera mu gihe kari akanyamuneza mu bashyigikiye rukinzo wari umubabaro ntangere mu bakunzi ba flambeau du centre umugwi wabo utsindiwe mu nkino za nyuma inshuro zitatu umumenyereza w'uwo mugwi jean dodier rukundo amenyesha ko babuze amahirwe agasaba abakunzi babo nyabona kutadehukirwa barakomeza kwihangana ikibazo cy'ibihe petetra n'uwatsinze uwo munsi nawe yari amaze igihe azitakaza natwe ndizera ko igihe cyacu kizoshika imana ikatwibuka natwe ugatangaza zose atsinda amafinali kuko twari tuyashikamo uwitsindwa kubera wahashitse nicyo nicyo kwishimira dipitani icyo gikombe rukinzo yatwaye gitanga uburenganzira bwo guserukira uburundi mu nkino za afurika mu migwi yatwaye ibikombe iwabo mibura amenyesha ko bagiye kwiyubaka kugira bazoseruke bakomeye ubu tugiye kwanza kwicara hasi turabe abakinnyi bacu tutari dufise ku gupe ni nziza tubashyire hasi turabe amahirwe make twokongeramo tubongeremo tubashe gutegura umugwi kuko si byoroshye ibyo guhura n'ibihugu byo hanze usanga atari ikintu cyoroshye rero tuzogerageza turabe ko tworengana kwanza intuze ya mbere ingazi ya mbere kugira turabe ko twashyira imbere gusumba uko byagenze bwa mbere urwo rukino rwa nyuma rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'uburundi variste ndayishimiye ni nawe yashyikirije igikombe kizigenza w'uwo mugwi w'igipolisi akikujwe n'umushikiranganji w'inkino gervais abayeho na alexandre muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika mu rwanda mu mpera z'icyumweru gishize habaye umuhango wo gutaha mu buryo bw'agateganyo stade amahoro yivuguruye iri i remera mu karere ka gasabo kigali jean claude munyana
iyi gahunda yo gutaha by'agateganyo stade amahoro yabaye ejo bundi kuwa gatandatu mu mukino wahuje amakipe abiri y'ubukombe muri ruhago y'u rwanda rayon siporo na aprfc nubwo umukino wagombaga gutangira saa kumi n'imwe z'umugoroba isaa munani zuzuye umunyamakuru w'ijwi rya amerika yari amaze gutera amata ko muri iyi nyubako yakira abafana ibihumbi mirongo ine na bitanu mu gihe cyo kwinjira abakunzi b'umupira ndetse n'ibirori muri rusange bari bafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ngo mbese ayo mahoro mashya arasate uko abavangavanzi b'umuziki bakoraga iyo bwabaga niko abantu b'ingeri zose bageragezaga kunyeganyega abasore bizunguza inkumi z'ikimero n'uburanga zimurika fc na rayon siporo zimanuka mu kibuga habanje umukino wahuje amakipe y'amarerero y'abana ya paris saint germain na bayern munich mu rwanda perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yabanje gusuhuza abo bana mbere yuko batangira gukina rayon siporo na apr fc zigeze mu kibuga urwamo rwari rwose mu bafana ukaba wagira ngo ni umukino wo guhatanira amanota atatu muri shampiyona ifirimbi ya nyuma y'umusifuzi nsoro ruzindana yari inzu ivuga nta kipe ishoboye kureba mu izamu yaba rayon siporo yaba apr fc umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa siporo jean claude kanyamahanga uzwi nka kanyizo afite uko yabonye uyu mukino w'abakeba warangiye baguye imiswi y'ubusa ku busa ntago wavuga ko wagenze neza wenda kugera ijana ku ijana kubera ko niyo mpamvu banayiyumva amakipe yabwiwe ko agomba gushyira mu gihe gitoya yakoze imyitozo iminsi itari itatu gusa bagerageza kugenda bahuza kuko amakipe yari mu biruhuko yitegura shampiyona bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo ko leta ubu amakipe ku kigero nka mirongo itandatu na gatanu ku ijana cyangwa mirongo irindwi aho ni mu kibuga kanyizo avuga ko stade amahoro ivuguruye ari igisubizo ku bafana bahora banyotewe ibirori by'umupira w'amaguru tugiye kuri kadiri y'abafana abafana ni benshi ni benshi cyane kuko stade yo mu bihumbi na bitanu kandi yaruzuye yose ndetse n'amakuru twari tubona nuko hari abajya basubirayo bitewe nuko eh, stade yamaze kuzura bakavuga bati ntabwo twarisika yuko hari abajyamo bakaba bakuzura bakarenga ni ukuvuga ngo rero ku bijyanye n'umukino tubonye umukino eh, navuga ngo wenda batanga icyizere ko shampiyona y'umwaka utaha izagenda neza ahubwo navuga bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu ndetse n'abafana eh, wenda kuri event zikomeye ino stade izajya yuzura kuko abanyarwanda bakunda umupira ahubwo icyo rero babuze ni igikorwa remezo nk'iki ngiki cyabonetse rero ubwo rero icyo tugiye kubona kindi ni uko mu gihe kanitse umupira ku makipe azaba izaba iri hejuru n'abafana bazaza kandi tuzaryoherwa umwihariko w'iyi stade ni uko ikibuga bakiniraho giteyemo ubwatsi bw'imberabyombi bugizwe n'ubukorano buvanze n'ubw'umwimerere ibyicaro byubatse mu bice bibiri bigerekeranye kandi harasakaye hose ku buryo nta mufana uzongera gukubitwa n'imvura n'izuba stade national amahoro ubwa mbere itahwa ku mugaragaro hari ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi icyo gihe hari ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cyitirirwaga perezida habyarimana ikipe ya pantere noir niyo yegukanye igikombe itsinze mukura victory sport igitego kimwe ku busa igitego cya napoleon constantin iyi stade yari yarubatswe ku nkunga ya leta y'ubushinwa yakiraga abafana ibihumbi makumyabiri na bitanu ikompanyi y'abanyaturukiya yitwa suma niyo imaze kuvugurura iyi stade iyigeza ku bushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu umuhuro wo mu mahoro ni igikorwa cy'integuza kuko gahunda nyirizina yo kuganura stade amahoro ivuguruye iteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi icyo gihe u rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya mirongo itatu umunsi mukuru wo kwibohora jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i remera nabibabwiraga mu ngingo nkuru intumwa z'ibihugu birenga mirongo cyenda zitabiriye inama ya mbere yagutse yarangiye kuri iki cyumweru mu busuwisi yasuzumaga uburyo intambara imaze imyaka ibiri iri hagati y'uburusiya na ukraine yarangira burundu abari bayirimo basabye ko intambara yahagarara ukraine igasubizwa icyo bise ubusugire n'ubwigenge bwayo diane ninahazwe itangazo risozera iyo nama yamaze iminsi ibiri iri kubera muri Swiss muri rusangi rya- ritegeka ko uruganda rw'ubumara bwa nucleaire ruri ahitwa Zaporozhia Uburusiya bubwirizwa kurusubiza mu mino ya Ukraine rwegukira rugakora amategeko rucungerewe na Ukraine imfungwa z'intambara n'abasivile ba Ukraine bafungiwe mu Burusiya bose bakarekugwa abana ba Ukraine barenga ibihumbi mirongo ibiri banyurujwe n'Uburusiya bagasubizwa iwabo bidatevye ibihugu n'amashyirahamwe byasinye iryo tangazo vyamiriza bitarya umunwa ico vyita umukenyero w'urusiya bukangisha ibigwanisho ruhonyanganda izo ndongozi zavuze kandi ko kugira ngo amahoro agaruke burundu muri ukraine uburusiya bubwirizwa kuzogira uruhara runini mu biganiro n'amanama bigiye gukurikira inama yo mu buswisi ibihugu vyitabiriye iyo nama muri rusange vyarenga mirongo icenda uburusiya ntibwatumiwe ubushinwa nabwo bwanse kuvyitabira buvuga ko butoza mu biganiro bitatumiwemwo uburusiya Burusiya naho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atitabiriye ivyo biganiro yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kibijemwo ari uko Ukraine ibwirizwa kubanza kuvana ingabo zayo mu ntara zine Uburusiya bwigaruriye kandi ikavavanura n'ishirahamwe ryo mu bihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aha nawe agaca agira ati igihe cose ingabo z'Uburusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine nta biganiro vy'amahoro bishoboka Zelensky mu majambo yiwe yumvikanishije ko Uburusiya rwanda usa nk'usaba kwigarurira ukraine mbere yo kuja mu biganiro ati ntibiteguriye na gato gufata inzira y'amahoro ku bihugu birenga mirongo icenda vyari muri iyo nama ivy'ababa mirongo umunani nivyo vyonyene vyashize umukono ku itangazo risozera iyo nama arabia saudite brazil n'ubuhindi biri mu bihugu bitasinye vyemeza ibiri muri iryo tangazo urakoze diane nini nahazwi hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ibitwenge by'inkoko bishyirira mu kwayura umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana